Adeleke, Sir Adeleke, please call your son to order. He's a, he's... Hello, my country people. Oh, the truth is finally out. Davido accepts the fourth child after a DNA test proved that he is the father of Dawson, the Larissa London um, son. Hey, my people. Oh. Una welcome to Maureen Gist TV. I greet una plenty plenty. How una day, my people? yes o my people, <clears throat> davido don break chioma heart o oh. i'm telling you guys the secret why e be say davido and chioma relationship itaso rock is finally out my people, my people, o oh, hmm dis lady one i dey see for here and the the pikin picture na larissa london na im dey call her she based in uk na davido former makeup artist according to reports dat 2020 wen e be say chioma born ifeanyi dis girl dey wit belle so wen chioma born ifeanyi e no too tey im come born im come born dis im pikin so so even me as a blogger di friend of dis girl don contact me say make i talk about dis whole thing. say will get son Whether they dey call dolson they show me picture do everything the only thing will make me refuse to talk about it be say i told the friend of this girl when he be say come meet me they tell me everything i tell him say make e tell larissa make larissa contact me make i hear from larissa if i not hear from larissa there's no way be say i go put dis eh, news although sha kemi oluloya bin don eh, bring out this oath to say yes something like that. so my people o from the reaction wey people they react Often I look at this dis eh, video wey i they watch When I go see the video carrying the pikin for church yes according to reports they don't do dna test They don't discover say na davido na im get the son so and eh, a lot of people say this whole thing is not really good say chioma go feel bad all those kind of thing People say And the thing when e be say he actually make chioma and video relationships scatter all those kind of stuff say but they are still friends though but they no relationship wise nothing like that again so if una look the pikin a lot of people say ah this pikin na carbon copy of imande say imande and the pikin resemble and di pikin eh, when the larissa born this pikin e name am um, dawson that is um, the son of davido that is how e name the child so my people, o oh, a lot of people, the way people come react about this, they say dis the video na now dey the warrior. say so he just they just they carry all these babes raw you know they use trampoline. ha They say now wow, now wow for this the video. so you know they use trampoline all dis babe now. hey now wow, oh? eh This one wey sicknesses and disease full everywhere davido go just dey do dem raw hey na wow and all these girls, eh all these girls e be like say dem dey target am wey dem just dey for their ovulation dem oh, come come come come tempt davido before you know davido don don knack dem belle well it's good as davido accept his son because yes uh-huh. so davido now officially davido now don get four children two boys two girls so hmm, na wow my people a lot of people say chai say dem pity chioma say uh, chioma go dey feel bad about this whole thing dem say person like um, uh, wetin dem dey call am um, sophia sophia dey happy na dey laugh kwa kwa kwa kwa say okay na say no be dis davido wey all of dem dey see davido is not ready to settle down as you see davido hey marriage is very very far from him marriage is far from him so hmm, oh god something dey happen sha I see eh hmm, people they ask say how how um, p square how p square they take with all the fame wey be say p square dem get how dem manage so they dem come get only one wife and all their children from one woman so people they say "Huh, it's very very hard to manage fame oh. say somebody like davido now. all women every woman the davido all the women they want davido anybody wey want to carry the davido They want to carry kerewa davido without raincoat they want to make sure say they're born for davido so that they go get their own share of the the national cake They say see ah, so so David Ona has two girls, two boys. The first daughter is Imade from Sofia. The second daughter is from is Haley, Haley from Amanda when he did for US. Then the third child is Ifeanyi chuku David Adeleke from from uh, Chef She, which is Chioma then the fourth one and i believe say uh, dawson from larissa london una they say also. so davido never born finish o oh, from wetin i dey see davido go still continue to the born so davido now get four children four four children gabaki gabakidaya from four ma baby mama hey now wow oh. now people they say ah if chioma no say e no get mind make e in fact any woman wey be say e no say e no get mind make e no even think of to marry davido say because huh, the thing when e dey inside this whole thing e get as e be because na the thing when e be say annie dibia dey suffer now on top of baby mama matter because of say davido go give different different women belle you know that kind thing na so um uh, wetin dem they call her? two uh, two face abeg whether na sleep dey catch me say i don't know two face When he go give different different woman belle get uh, no be whether na seven children for outside abi okay get uh, uh pero born three then the other the other woman born two and e born two that is seven children five for side. so before annie marry um, before annie marry two uh, two face e don already born five children for side. so any woman wey dey be say he no get mind davido hey. Eh, and the only person wey dey be say he go fit even stay with davido na i dey look at say na chioma because out of all out of all of them na chioma na im dey na im more calm and the rest so but <tsk> people say kai this thing wey davido do eh, and I for im hand davido really fall hand yakata say davido he fall hand because when chioma dey with ifeanyi belle e don already go carry one five side give woman belle chai say davido fall hand e disgrace im mama he disgrace i mean he disgrace mama Choma and papa Choma because una no say when Choma dey with belle um, davido carry im parents go see Choma parents you know say Now let Choma be the eh, baby mama When it be say eh, in parents the video parents actually go go register their presence, bring drinks are. ah don't come or oh, don't come say the video get the intention to marry their daughter which is Choma, so can't give and go ahead it is only Choma na I do that. for the rest when they born free they go first go fight the fight for paternity test and child custody all those kind of thing when dem born imade wahala dem born oh no no no no David, davido davido repent for the kingdom of god is at hand this whole thing is is not good for you as a young man make you no go contact disease because this one wey be say you dey carry weather dey raw without any protection e no too good na wetin people talk All right, my people how una see this whole thing o oh? hey it is well o oh, una have a nice day bye.